iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti muratwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu
umwana w'uburundi aho ari hose umuvukaburundi cyangwa akomoka ku murundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiriteguye kubakirana urweze kandi amatogo yanyu muzoyasangaho uwo ni pascal barandagiye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu burundi ahamagarira impunzi z'abarundi muri tanzania gutahuka ariko bamwe mu mpunzi z'abarundi barabyumva ukundi abantu bigwa baricwa batemagurwa none iryo yorerenga gute akaza kurondera abari inyuma y'igihugu aho babanje bakarikibisha ibiri mu gihugu ntibicwe ntibasige amazirantokiye mapremanase bareke kutwicira hejuru nakati twari twarapfuye bareke kutwicira hejuru bagomba dutunuza umutima
uwo nawe ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania avuga ku byavuzwe na minisitiri barandagiye turanababwira ibya kaminuza igiye gutangira kwigisha ikinyarwanda hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu burundi irasaba abashinzwe amashyirahamwe yigenga ashaka kohereza abashinzwe amatora ku rwego rw'intara mu matora y'umwaka utaha kuzazirikana ibyerekeye amoko n'ibitsina mu petero karaveri kazihise yaraye abivugiye mu nama y'abashinzwe amashyirahamwe adaharanira imyanya ya politike ni inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanije n'abanywanyi baryo mu burundi cyo kimwe n'abarongoye imigambwe abarongoye ayo mashyirahamwe basabwa gutanga amazina atatu azotogwamwo abazoshirwa mu migwi yigenga ijejwe amatora mu ntara mukuru w'umugwi seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yibutsa bimwe mu biranga abazoba bagenywe mu mabanga yo kuja mu migwi y'amatora mu ntara twagomba kubibutsa ko abo muzokwizigira ngo bazijemwo atari akazi bazoba baronse ahubwo ari banga igihugu kizoba kibahaye ngo barangure abazoja muri izo nzego bazoba bahawe ikiruhuko mu vyerekeye ibikorwa bindi bahoramwo hanoshimikira cane cane ku mashirahamwe ntihagire uzokwibaza ko umuntu azoba yarungitswe muri sepi canke sesi azobandanya aserukira ishirahamwe vyoba biteye kubiri n'ico arahirira umukuru w'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu aratahura ibishikirizwa n'abatandukanye ku boba bagize imigwi y'intara ijejwe amatora kazihise asanga baba abanyapolitike abo mu migwi yigenga no mu mashengero bose bose rukigwa icyo cyama kigaruka araba amashirahamwe avuga ati imigambwe yigira inyuma ari imigambwe ivuga ngo amashirahamwe yigira inyuma mugabo amatora ni amatora y'igihugu ni amatora y'abarundi ni amatora ya bose nico gituma twebwe ahubwo bose tuzobashira hamwe kugira ngo ayo matora agende neza kandi ashimishe bose nta n'umwe yokwigizwa inyuma rero abahagarariye amashirahamwe yigenga asabwa n'umugwiseni kwisunga ubwoko n'igitsina mu kurungika amazina y'abifuza kuja mu masepi abo mu bwoko bw'abatwa bakavuga ko batokwibagirwa nk'uko vyabaye mu myaka iheze mbonimpa oscar arongoye rimwe mu mashirahamwe yo mu burundi je mu serukira abatwa nagira nsabe murabona ko mwatubwiye hariho abazokora muri sepi bashika ijana na mirongo itanu na batanu mu ntara zose zigize igihugu murabona ko ari igikorwa kitoroshe mu kuzotora abo bantu ariko mwisunze ibyo mudusaba ngaha je rero nakurikiranye ibyavuzwe ngaha n'abagira abapfasoni n'ahandi murabona ko habaye icyo bita transparence etinique byo bari byiza twebwe nk'abarongoye amashirahamwe aserukira abatwa mu burundi imbere y'amategeko dusaba yuko na twebwe muraba ibintu bijanye etinique batwaboba integre muri bya seni na sepi kubera nyakubahwa komisari ngaho yavuze ati muravye ngaho ko twicaye harimo abakenyezi barabereye ijisho mugabo amapare ni byiza cane mugabo nko ngaho hateza kwa harimo nk'umutwa kuko kugira tubone ko turi one ensemble mu gihugu c'uburundi n'ico gihe ibijanye na sepi mworaba twe turafise abahejeje amakaminuza ni buhoro buhoro turiko turabadevelope mu gihe muziko muratora muri abijana mirongo itanu na batanu ni muri buri abo batanu bo barabatwa umukuru w'umugwiseni arahumuriza abo mu bwoko bw'abatwa petero karaveri kazihise arongoye uwo mugwi akavuga ko hazokorwa ibishoboka byose kugira uwo mugwi w'abarundi userukigwe ni ukuvuga rero twebwe icyo dushaka ni uko twogerageza bose bakajyamo muga mu bibanza bihari niko bimeze rero abazoshobora kujyamo ikibanza kimwe n'utagiyemo atabyumve ko ariko bimeze mugabo cyane cyane icyo kintu turagishaka ko bose bajyamo numvise n'abaserukiye amashyirahamwe y'abatwa ntibahumure bazojamo mugabo nabo nyine mvuga cyo kimwe ntibabazi ku bibanza byinshi oya nta byinshi bihari nta byinshi bihari abantu basangira ibyo bafite abantu ijana na mirongo itanu na batanu nibo bazaba bagize imigwi ijejwe amatora mu ntara z'uburundi nk'uko biri mu nteguro y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abayigize bakazaba bangana n'igitigiri gihuye n'amakomine agize intara bakazongerwako babiri babiri kuri buri ntara bazotorwa mu bazaba batanzwe n'imigambwe amashyirahamwe yigenga abari mu ntwaro no mu mashengero
kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru niyo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho mutuye mujye mutugezaho amakuru y'iberaho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda tujye muri tanzania aho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu burundi pascal barandagiye na mugenzi we wa tanzania kangi lugola ejo basuye inkambi z'abarundi za nduta na mutendeli mu rwego rwo gushishikariza impunzi z'abarundi ziriyo gutahuka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yari ahari abo barongozi babiri b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania inama yabo ya mbere bayihereye mu nkambi ya Nduta aho impunzi ziharurwa mu bihumbi zitabiriye iyo nama kumviriza ubutumwa babazaniye hama baherukiye mu nkambi ya Mutenderi ingingo nyamukuru yavuzwe muri iyo nama kwari uguhimiriza impunzi gukomeza kwiyandikisha ku bwinshi kugira zisubire mu gihugu c'amavuko mu Burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi Pascal Barandagiye we yabariye izo mpunzi yuko mu Burundi hari amahoro akwiye kubw'izo mpamvu asaba izo mpunzi gukomeza gutahuka kujya kubaka igihugu cyabo uno munsi rero namba turi ngaha ni ikimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro Petero nkuru nziza bakunda igituma ibakunda uku turi ngaha nka leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abahingaha barakwiye turetse icyo tubivuga sitwe tuvuga tuti umwana w'uburundi aho ari hose umuvuka burundi canke akomoka ku murundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiriteguye kubakirana ugweze kandi aho twaraha twarabivuze kubisubiramwo si ukurondogora amatogo yanyu muzurasangaho uzosanga ryajemo ingorane leta niho icihabereye kugira imusubize itongo ryiwe ntaraja kubunkundire ndazi ko mwese ngahe catawugiharira dushimire twese leta ya Tanzania yashoboye gutunga abarundi imyaka mirere na mirere benshi kuva irindwi na kabiri kumbure n'ibihe turimo byose ikomera amashi kuba mu buhungiro ufashwe neza n'igihe uca kwakiriye si ukuvuga ko ariho ukwiye ku buzima bwawe bwose zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta ntizakiriye neza ubwo butumwa bahimiriza guhunguka kubera abo babona yuko icyatumye bahunga kitarakemuka aba bashikanganje umushikanganje cyane b'u Burundi yaje guhimiriza abantu batahe mugabo gutaha abantu mu gihugu gicu Burundi ntibayatekana kiratekana ati kubera iki ubu hariho premenace zigiturirwa zigisigoma zirantoki abantu bigwa baricwa batemagurwa none iryo yorerenga gute akaza kurondera abari inyuma y'igihugu aho yo babanje bakarikibisha ibiri mu gihugu ntibicwe ntibasige amazirantoki mapremanase none yo kwihuta gute guhunga kwirukira impunzi ziri inyuma y'ikambi inyuma y'igihugu bareke kutwicira hejuru nakaje twari twarapfuye bareke kutwicira hejuru bagomba dutunuza umutima jambo ryavuzwe ni kubera nyine je sinabishimye bivanye n'ukuntu ingene noba narahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza kuko benshi abiwanje bose barabamaze babica none naco gituma cawutse mpunga hashika ngaha je navyakiriye nabi bivanye kuko sinokwemeza yuko amahoro yabonetse kuko izo ngorane zitarahera je navyakiriye nabi ahubwo twosaba nimba impunzi nimba ubutegetsi bwa Tanzania bwoba bwaduhaze bwaduhaze bwoshobora kutwungururiza bakadu- bakaduhere- bakaduhe- bagatanga baka- ubu impunzi bakazi- bakahereza abandi bazikeneye nimba boba barambiwe kutwakira twebwe ko two- tukabavira ku butaka bwabo bakaturekura bakaduha uburenganzira bwo kwigira imbere mu badukeneye tukagenda Ku ruhande rw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania Kangi Rugora yavuze yuko ingingo nyamukuru y'igihugu ca Tanzania ari gutahukana impunzi zose z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kubera leta y'u Burundi yabemereye yuko mu Burundi havugwa amahoro ariko yaremesheje agatima abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta na Mutenderi yuko atawuzotahukanwa ku nguvu kubera Tanzania ari igihugu kibanye neza n'u Burundi kuva muri mirongo indwi na kabiri aho cyabanza kwakira impunzi z'abarundi Nataka niwaambie wewe ingingo nyamukuru y'igihugu cya tanzania n'u burundi ni ukubona impunzi zose zijya kubaka igihugu cyabo ariko ntawe tuzotahukana ku ngufu kubera turazi mwese yuko mwahunze ibintu bitandukanye ariko mumenye yuko dukomeje gukora ubushakashatsi kugira tumenye uwo ari we wese ari umukozi wa leta amashyirahamwe kibura impunzi azibira abarundi kwiyandikisha gutaha iwabo kubw'iyo mpamvu dusaba we wese abona yuko icyo yahunze cyakemutse yo kwiyandikisha vuba gutaha baadaye utasahau tena kama uliwahi kuwa na shida.
ingingo ishyizweho n'uko leta ya tanzania igiye kuzoza iratahukana impunzi z'abarundi ibihumbi bibiri buri ndwi aho buri mwaka bategekanya yuko bazotahura impunzi ibihumbi mirongo icyenda na bitandatu ikivugo cy'iyo ngingo ni umuntu iwabo mu bitsigiri bitangwa na hcr igihugu cya tanzania cyahungiyemo impunzi zirenga gato ibihumbi majana atatu na mirongo itanu kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
arakoze james jovin uri muri tanzania reka noneho tunyarukire mu rwanda aho nyuma y'iminsi ibiri havuzwe ko hari bimwe mu bitangazamakuru bitangira amakuru ku rubuga rwa interineti byo mu rwanda byafunzwe ku butaka bwa uganda ubu no ku muntu uri mu rwanda hari bimwe mu bitangazamakuru byo muri uganda adashobora gufungura aciye kuri interineti ibyo birimo ikinyamakuru the new vision daily monitor n'ibindi ntiharamenyekana impamvu y'icyo kibazo nk'uko tubibwirwa na eric bagira ubusa amakuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga na bimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri murandasi cyangwa kuri interineti aremeza ko haba hari imbuga zitangira amakuru kuri interineti za uganda zaba zafunzwe zidafunguka ku muntu uri ku butaka bw'u rwanda mu zivugwa ku isonga harimo nile post news new vision soft power news n'izindi hari hakwirakwiye amakuru avuga ko ikinyamakuru the new times na igihe dot com byo mu rwanda bitafunguka ku bari ku butaka bwa uganda uganda ikora ibyo ishinja ibi binyamakuru byegamiye kuri leta ko bibi bicengeza amatwara rigamije ikibi kandi ko bibangamiye umutekano w'igihugu bwana ibrahim bosa uvugira ikigo cy'igihugu cy'itumanaho muri uganda ucc yabwiye ikinyamakuru chimp report cyandikirwa muri uganda ko basabye ibigo bitanga serivisi za interinete kuba bafunze by'agateganyo ikinyamakuru igihe com na the new times ijwi rya amerika yagerageje gufungura zimwe mu mbuga zivuga ko zidafunguka ku butaka bw'u rwanda nkoresheje mudasobwa nafunguye imbuga nkuru y'ikinyamakuru the new vision daily monitor nsanga ntizifunguka ariko imbuga nkuru y'ikinyamakuru chimp reports nile post soft power news zo zirafunguka ku murongo wa telefone nashatse kumenya impamvu izi mbuga zikorera kuri interineti zo muri uganda zitari gufunguka ku butaka bw'u rwanda maze mpamagara ambasaderi olivier nduhungireho umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu rwanda ambwira ko ari mu bufaransa ambasaderi nduhungire yansabye ko nabaza abategeka ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura kuko ngo baba bazi iby'iki kibazo nahamagaye bwana antoni kuramba uvugira ikigo rura maze ntiyitaba telefone ye ngendanwa nanamwandikiye ubutumwa bugufi mubwira icyo mushakira nabwo kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru bwana kuramba ntiyari yagasubije icyakora mu magambo agaragara ku rubuga rwa twitter yanditswe n'umukozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u rwanda village urugwiro asubiza abamubazaga impamvu zimwe muri izo mbuga zitarimo gufunguka madame yorande makoro yagize ati bantu mwese mwagombye kumenya itandukaniro riri hagati y'impamvu n'ingaruka ati ntidushobora gukubitwa urushyi ngo twongere duhindure undi musaya mu magambo y'icyongereza madame yorande makoro yasoje agira ati no apologies ngenekereje mu kinyarwanda ati nta mbabazi tubisabira ibi biriho mu gihe ku wa gatatu w'iki cyumweru aribwo abategetsi b'ibihugu byombi perezida w'u rwanda paul kagame na mugenzi we yoweri kaguta museveni perezida wa uganda bahuriye i rwanda muri angola bashyira imikono ku masezerano yerekeza ku guhoza icyuka kibi kimaze iminsi cyumvikana hagati y'ibihugu bituranye byamye bisangira akabisi n'agahiye kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo u rwanda rwatangiye gukumira abanyarwanda rubabuza gusubira muri uganda rwanga ko bagerayo bakagirirayo ibibazo ambasaderi nduhungirehe ku ruhande rw'u rwanda aherutse gutangaza ko nubwo hasinywe amasezerano yo gusubiza ibintu mu buryo u rwanda rudashobora guhita rwemerera abanyarwanda gusubira muri uganda avuga ko byasaba ko n'abahafungiwe babanza kurekurwa kandi ntihagire uwongera kuhahohotererwa mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru chimp reports cyo muri uganda umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa uganda ambasaderi james mugoya yavuze ko ntawe uganda ifunze kubera gusa ko ari umunyarwanda ahubwo ko abafunzwe baba barafatiwe mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bityo ko amategeko agomba gukurikizwa yahaye ikaze abanyarwanda avuga ko kugeza ubu amarembo afunguye ku banyarwanda bifuza kujya muri uganda uganda ivuga kandi ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda baba bakanakorera imirimo yabo mu gihugu cya uganda nta kibazo bafite ibi biri kuba birakomeza gutera ugushidikanya ku iyubahirizwa ry'amasezerano aherutse gusinywa hagati ya kigali na kampala erakabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika turakomeje hagati mu makuru yacu guhera mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka kaminuza ya indiana hano muri leta zunze ubumwe za amerika izatangira kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda ni gahunda igamije gufasha abanyamahanga n'abanyarwanda bifuza kumenya urwo rurimi ibi byemejwe na profeseri yves musine uyobora diaspora y'u rwanda muri leta zunze ubumwe za amerika bwana musine asanzwe yigisha ibijyanye n'ubukungu n'imari muri kaminuza ya mate nayo iri hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni kuri mikoro ya mugenzi wacu edi rwema ayo makuru n'impamo uba mu kwezi kwa cyenda ni naho kaminuza ya indiana uh, mu gisata cya african studies bazatangiza ku mugaragaro kwigisha ikinyarwanda iyi ni gahunda yatangiye bijyanye n'ibikorwa bimaze imyaka icumi abanyeshuri bo muri indiana university bamaze igihe basura u rwanda cyane cyane bibanze ahitwa ikinigi mu majyaruguru y'igihugu muri musanze bajya gukora ibikorwa bitandukanye kwigisha abana gusoma no kwandika ni naho rero iniverisite ya indiana yafashe umwanzuro nyuma y'iyo myaka cumi ko byaba byiza ko batangiza ikinyarwanda mu ndimi bamaze igihe bigisha muri iyo kaminuza ya indiana ariko icyiza cyanahabaye muri iyo myaka icumi ni uko buri mwaka bajya bohereza abanyeshuri basaga ijana kandi n'abarimu byanatumye rero no mu myaka itatu ishize hari itsinda ry'abaganga bajyanye n'abo banyeshuri bakaba barasuzumye hafi abana bagera kuri magana atanu ururimi rw'ikinyarwanda ruzaba rubaye ururimi rwa munani rwo muri afurika rugiye kwigishwa muri iyo kaminuza mu bijyanye n'imyigishirize ibyo bazibandaho ni iki ese bazabigisha ururimi mu buryo bwo kurumenya kurwandika cyangwa se ni bya bindi abantu bamenyereye ko uh, bigisha umunyamahanga amagambo amwe n'amwe mu gihe yifuza kujya gusura igihugu cy'u rwanda cyangwa se gukorerayo iyo myigishirize izaba ihagaze ite imyigishirize izibanda ku bintu bitatu uh, kimwe ni ukwiga uvuga ururimi rw'ikinyarwanda icya kabiri ni ukwandika mu rurimi rw'ikinyarwanda icya gatatu nacyo kibanze mu rwego rw'abanyamahanga haba abari mu rwego rw'ubucuruzi cyangwa ba mukerarugendo bashaka kujya mu rwanda hamwe n'abana b'abanyarwanda bavukiye hano batazi ikinyarwanda kuba babona amahirwe yo kwiga muri iyo porogaramu y'ikinyarwanda bahitamo ikinyarwanda yego bavuze ko hari amateka iyo kaminuza ah, ifitanye n'u rwanda dore ko imaze imyaka icumi yohereza abanyeshuri bayo mu gihugu cy'u rwanda ni nk'iki cyabaye imbarutso kugira ngo bahitemo ururimi rw'ikinyarwanda kurwigisha muri iyo kaminuza guhitamo umwanzuro wo kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda ah, muri ah, kaminuza ah, ya indiyana ah, byaje eh, bihuranye n'ibintu eh, bitatu icya mbere ah, ni uko abo banyeshuri ah, bari bamaze igihe bajya mu rwanda muri iyo myaka icumi ah, basabye ko ah, ururimi rw'ikinyarwanda ah, rwaba mu ndimi izo univerisite ndiyana yigisha icya kabiri barebye ah, umubare w'abantu bavuga ikinyarwanda ubushakashatsi buherutswe ah, bugaragarizwa mu binyamakuru by'u rwanda ah, bigaragara ko hari abantu basaga miliyoni mirongo itatu na zitanu bavuga ikinyarwanda iyo ni imwe mu mpamvu zatumye nabo bafata uwo mwanzuro icya gatatu nacyo ni uko babona aho igihugu cy'u rwanda kigeze ari mu bihugu bimaze gutera imbere haba mu bukungu haba mu- no mu bindi ah, isi ireberaho no mu miyoborere bakaba bumva rero ko ah, byaba ari ikintu ba- cyabafasha kugira ngo bagaragarize isura nziza y'u rwanda no kumenyekanisha u rwanda muri rusange kwigisha ikinyarwanda ni kimwe ariko nanone kubona abigisha urwo rurimi ni ikindi ese ah, bazitabaza abanyarwanda baba mu rwanda cyangwa se abagize diaspora y'u rwanda kugira ngo babe ari bo bigisha urwo rurimi iyi gahunda imaze imyaka ibiri ah, bari mu myiteguro ah, kimwe mu byo bakoze ah, hari abarimu bavuye mu rwanda ah, nabo biga ah, muri phd program muri african studies muri university indiana ah, bamaze imyaka ibiri batozwa ah, mu buryo bwo kwigisha ah, ururimi rushya Ah, kandi ikindi banadusabye ni uko ah, twasinya amasezerano y'imikoranire hagati ya University Indiana n'umuryango nyarwanda hano muri amerika kugira ngo turebere hamwe ah, ukuntu twabafasha mu buryo bwo kubona abigisha baza kwigisha muri iyo gahunda ariko natwe tubigiramo uruhare ah, nk'intara ya gatandatu y'u rwanda
hanyuma ikindi numvishije ni uko amaherezo cyangwa se icyo iyo kaminuza yifuza kuzageraho ni uko uru rurimi rw'ikinyarwanda ah, nyuma y'uko rumaze gutangizwa kwigishwa muri iyo kaminuza bazanagira n'igihe cyo kugerageza kurwigisha abanyamerika mu mashuri yo muri indiya iyo yo gahunda eh, umunsi w'ejo tuzasinya amasezerano y'imikoranire hagati ah, y'umuryango ah, wa usrca ari wo muryango u- ureberera inyungu z'abanyarwanda baciye hano muri amerika na university ya indiana Ah, icyo eh, tuzibanzaho eh, muri iyo gahunda yo kwigisha ikinyarwanda mu mashuri ah, hano muri indiana haba muri za primary na secondary ni uko tuzi ko hari ah, amashuri menshi afite abana bavuye mu ah, biyaga bigari aho ururimi rw'ikinyarwanda ah, ruvugwa kandi runakoreshwa bikaba rero bizafasha abo bigisha bo muri za primary na secondary school hano muri leta ya indiyana kuba byaborohera ah, kumenya uko bafasha abo banyeshuri basha bavuye mu biyaga bigari kandi ah, bikazaba ari mu kintu kimwe ah, University ya Indiana igamije kuba yashyiraho porogaramu y'abigisha kugira ngo babigishe ikinyarwanda nabo bazagere igihe bazajya bigisha ikinyarwanda muri za primary na secondary schools hano muri leta ya Indiana warukomoje ku kintu kijyanye n'amasezerano muteganya gusinyana n'iyo kaminuza nk'iby'ingenzi biri muri ayo masezerano impande zombi zisabwa ni nk'ibihe bwana musina icya mbere ni uguteza imbere ah, ururimi rw'ikinyarwanda hano muri indiyana icya kabiri nacyo kizibanda muri gahunda yo guteza imbere umuco ah, nyarwanda n'indangagaciro nyarwanda icya gatatu nacyo ni mu rwego rwo kugaragariza isura nziza y'u rwanda haba mu bijyanye n'ishoramari mu bijyanye na mukerarugendo hamwe no mu rwego rwo kubaka ah, ubufatanye hagati eh, y'inzego z'u rwanda n'inzego ziri hano muri amerika
Ha- hanyuma kuri mwebwe ku ruhande rwanyu cyangwa se no ku ruhande rw'u rwanda dore ko ah, ibyo nasomye hari aho ko iyo kaminuza izajya yohereza bamwe mu banyeshuri kujya mu gihugu cy'u rwanda kugira ngo bimenyereze ah, urwo rurimi ku ruhande rw'u rwanda ni ibiki rusabwa kugira ngo rworohereze abo banyeshuri bifuza wenda kugerageza no kurushaho kumenya urwo rurimi ah, no kuborohereza kugira ngo barusheho kurumenya Uh, kimwe mu bimaze iminsi uh, bisuzumwa uh, ni mu rwego rwo kurebera hamwe ukuntu Universite ya Indiana uh, yakomeza imikoranire na Universite y'u Rwanda cyane cyane barebye ku gisata gishinzwe iby'indimi ko bajya bohereza abanyeshuri cyangwa n'abarimu mu Rwanda kuba bajya mu rwanda bakagira igihe byibura amezi atandatu ah, biga kuri iniverisite y'u rwanda kugira ngo ah, bizabafashe mu gihe bagarutse hano muri indiyana gukomeza kwigisha ikinyarwanda muri iniverisite ya indiyana n'ubundi hari hashize hari imikoranire igaragara hagati ya iniverisite ya indiyana na iniverisite y'u rwanda
ibi ni ibikorwa bitangiriye muri kaminuza ya indiyana nk'uko wabivuze mwebwe nk'abahagarariye diaspora y'u rwanda ah, muri iki gihugu mwabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo bibe byashyirwa mu bikorwa hari gahunda mufite y'uko ibyatangiye indiyana byakwirakwira no mu zindi kaminuza za hano muri leta zunze ubumwe za amerika
birashoboka eh, kuko urebye iniverisite ya indiyana ni imwe muri za kaminuza zikomeye hano mu gihugu cya amerika mu bijyanye n'ubushakashatsi ah, na porogaramu zijyanye eh, n'imikorebera ah, muri afurika Ah, twebwe icyo twari tumaze igihe dukora n'ubundi twari dufite ibikorwa bitandukanye dukora na iniverisite y'indiyana Ah, tukaba twumva ko kuba iniverisite nkiriya yarafashe uwo mwanzuro ari ikintu cyiza cyane kandi gishimishe numva ko n'izindi iniverisite hirya no hino ah, zafata iya mbere kureba uko ah, porogaramu yo kwigisha ikinyarwanda yaba muri za kaminuza zabo Bwana Musine kiretse niba hari ikindi wifuza kongeraho ariko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire Eh, urakoze edi kuba uduhaye umwanya wo kuba twavuga ku bijyanye n'iyo gahunda yo kwigisha ikinyarwanda Ah, tukaba tunabashimira eh, ubutumire mwaduhaye kugira ngo tugaragaze mu buryo burambuye ibijyanye n'iyo porogaramu ubwo natwe muzajya mudufasha kutwoherereza bamwe muri abo banyeshuri kugira ngo bimenyereze hano ku ijwi ry'Amerika dore ko natwe dukora mu kinyarwanda n'ikirundi cyane rwose byaza dushimisha ko binashobotse twaza muri studio yanyu tukaba twakora ikiganiro no kuri televiziyo yanyu Profeseri Yves Musine ndagushimiye cyane ah, ukomeze ugire umunsi mwiza urakoze reka natwe tugushimire edi rwema kuri icyo kiganiro wagiranye na porofeseri ive musine nshimire na jo ku buhanga bw'ibyuma na fasil gebe wegeranije aya makuru naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese twese hano ku ijwi ry'amerika turagira tuti mukomeze kuramukana amahoro n'amahirwe